iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye intambara irakomeje hagati y'ingabo za leta ya kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa m makumyabiri na gatatu kuri wa kabiri m makumyabiri na gatatu yigaruriye lokalite ya tongo muri rucuru mu birometero cumi na bitanu uvuye kicanga muri masisi mu burundi minisitiri w'ubutabera aremeza ko abacamanza badindiza imanza kandi bakarya ruswa turabona twese yuko abenegihugu badatekanye mu bijyanye n'ubutungane barababaye bararushe urabona ko imitima yabo yababajwe n'iby'ubutungane domine banyankimbona ari mu rugendo mu ntara zitandukanye z'igihugu urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho cpi rurifuza guhana ibyaha bikorerwa abana batarageza ku myaka cumi n'umunani mugume ku maradiyo yanyu iki ni ikiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu aruyizi bigirimana aruyizi wirweho yagize mwiriwe veniste turayahera kuyavugwa mu karere ko mu ihembe rya afurika amakamyo abiri atwaye ibikoresho byo kwa muganga yarashitse mu ntara ya tigreya muri etiyopiya ejo ku munsi wa kabiri ni imfashanyo za mbere mpuzamakungu zashitse muri iyo ntara kuva leta ya etiyopiya hamwe n'inteko za tigreya basinye amasezerano yo guhagarika intambara mu ntango z'uku kwezi amakamyo y'ishyirahamwe ritabara imbabare croix rouge yatanze amatoni mirongo ine y'ivyankenerwa mu buvuzi birimwo imiti hamwe n'ibikoresho byo kubaga imakere ku mugwa mukuru wa tigreya nta mfashanyo mpuzamakungu zari bwongere kwinjira muri tigreya ziciye mw'ibarabara kuva mu mpera z'ukwezi k'umunani mu ndwi iheze uwurongoye intumwa za leta ya etiyopiya mu biganiro by'amahoro redwan hussein yavuze ko abanyagihugu muri tigreya bagiye gusubira kuronswa ivyankenerwa mu kubaho nayo ejo ku munsi wa kabiri umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abi ahmed yavuze ko leta yiwe yiyemeje gushira mu ngiro amasezerano yumvikanywe ko yo guhagarika iyi ntambara umuvugizi w'igisata ca oni citaho ibifungurwa we pamu yabwiye ijwi rya amerika ko ishyirahamwe ryabo ryo ritarasubira kurungika imfashanyo muri tigreya aho ibifungurwa bisa ni vyarangiye muri nigeria igipolisi co muri leta ya imo mu mpanuka bushira ubuseruko bw'ico gihugu kiriko kiratohoza ku makuru y'abakoze ubwicanyi ni nyuma y'aho abagabo bitwaje inkobo mu muhari w'abiyonkoye bo mu ntara ya biafra barashe bakica umutware muri ako karere bamwicana n'abandi bafasha biwe batatu uwo muhari warahakanye kwagirizwa ibitero muri iyo ntara ibyo abategetsi begeka ku baroberi ubwo bwicanyi bwo ku munsi wa mbere bwabaye mu gihe sentare muri nigeria yatesheje agaciro ibyaha by'iterabwoba byagirizwa umukuru w'umuhari wabo b'iyo nkoye ejo ku munsi wa kabiri perezida wa nigeria muhammadu buhari yaraneguye ubwo bwicanyi bwakorewe uwo mutware w'ako karere acasaba igipolisi gukora amatohoza hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukw'icumi k'uyu mwaka abategetsi ba nigeria bavuze ko abantu hafi ijana mirongo irindwi na batanu barimwo abasirikare abapolisi hamwe n'abasivile bishwe mu bitero muri iyo ntara
washington ijwi rya amerika muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika ku bijanye n'intambara y'uburusiya na ikirere uburusiya bwaragavye ibitero by'indege kuri ikirere ejo ku munsi wa kabiri ibitero vyatewe mu ntara cumi za ikirere zirimwo n'umugwa mukuru kiyeve inyuma y'aho mu ndwi iheze ikirere yigambiye ko yigaruriye igisagara gikomeye ca kerisone ibyo bitero by'indege vyatewe ikirere uhereye mu buseruko gushika mu burengero byaguye ku nyubakwa z'amasoko ntanganguvu hamwe n'izindi nyubakwa zirimwo amagorofa bamwe abantu ku mugwa mukuru kiyeve umuntu umwe niwe yatangajwe ko yishwe amasanamu ya videwo yafatiwe i kiyeve n'umwe mu bafasha ba perezida volodimir zelenski yerekanye inzu y'amagorofa atanu iriko irasha igatokombera umukuru w'ico gisagara vitali kirito yavuze ko amagorofa atatu yatewe ariko ko hari zimwe muri misile z'uburusiya zarashwe zitarashika hasi perezida zelenski ejo kuwa kabiri yavuze ko uguhagarika intambara burundu bizoshoboka ari uko uburusiya bukuye abasirikare babwo muri ukraine kandi mu gihe bazoba bashobora kugenzura ubutaka bw'igihugu cyabo cyose
washington ijwi ry'amerika nayo mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi abanyesirayeli babiri barishwe abandi bane barakomereka bikomeye mu gitero cyakozwe mu ntara ya sijorudaniya ejo ku munsi wa kabiri abategetsi bavuga ko uwakoze ubwo bwicanyi ari umunyepalestina kandi nawe nyine yahavuye yaraswa aricwa nta muhari w'abagwanyi wo muri palestina wemanze ico gitero ariko umuvugizi w'umuhari hamas yavuze ko ari igitero c'ubunyamaswa imishamirano hagati ya Israeli n'abanyepalestina mu ntara ya Sijordaniya no mu buseruko bwa Yerusalemu imaze guhitana abantu bashika mirongo ibiri na batanu ku ruhande rwa Israeli hamwe n'abarenga ijana na mirongo itatu ku banyepalestina aho umwaka ugeze ubu
urakoze aruyize bigira imana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi iri ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo hadi wacu ve wa akadomo kama no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo intambara irakomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe w'inyeshyamba wa m makumyabiri na gatatu kuri wa kabiri m makumyabiri na gatatu yigaruriye lokarite ya tongo muri rucuru ni mu birometero cumi na bitanu uvuye kicanga muri masisi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jimmy shukran bakomera urigoma aravuga ko abaturage ba masisi bafite ubwoba ko m makumyabiri na gatatu yahigarurira kuri uyu wa kabiri kandi imirwano yabereye hafi ya kibumba mu birometero hafi cumi na bitanu uvuye mu mujyi wa goma kibumba ikaba ikiri mu maboko y'ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo intumwa y'umuryango w'afurika y'uburasirazuba eyashe mu bibazo by'intambara zo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo uhuru kenyatta wahoze ari umukuru w'igihugu cya kenya ejo yasuye inkambi ya kanyarucinya icumbikiye abakuwe mu byabo n'intambara bagera ku bihumbi mirongo ine goma ari darius asanka urugendo rwa perezida kenyatta mu mujyi wa goma rwabaye mu gihe intambara ikomeje mu birometero bice uvuye muri uwo mujyi hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa m makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi iyo mirwano irabera ahitwa ikibumba uyu mutwe umaze kwigarurira uduce dutandukanye tw'intara ya kivu ya ruguru akimara kugirana ibiganiro na bamwe mu bayobozi batandukanye mu ntara ya kivu ya ruguru uhuru kenyatta yatanze ubutumwa bw'ubumwe n'ubwiyunge ku mpande zombi ziri kurwana no ku baturage muri rusange sio mnyama wa msituni, kwa sababu yale tumewa umuntu si inyamaswa kuko ibyo tubonye uyu munsi ntabwo bishimishije twese tugomba kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndabasabye nk'abanyekongo iyi mirwano mwireke iyo mwarwanye irahagije turebe ubuzima bwa bene wacu tuokoe maisha wale ambao tume- tumeona benshi mu batuye inkambi biriwe basenya amahema bamazemo iminsi batangira guhungira mu mujyi wa goma bitewe n'ubwo inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu zirimo gusatira iyo nkambi ijwi rya amerika ryavuganye na zimwe mu mpunzi ubwo zavaga kanyarucinya zerekeza i goma twe turi mu ngambi tubona imodoka iratambutse iri kurasa tubona n'abasore bari kwikanga ngo ti aba M23 yoshobora kuba batugezemo tugende twirukange twambura amahema turirukanka ngo benshi batatanye
none se ubu muri kujyayo turi kujya hano mu mujyi goma abantu umunani turutse urugari barikanye abakinnyi bafite amazu ibyumweru bitatu benshi mu bahunze bavuga ko badateze gusubira iwabo umutekano utaraboneka izi mpunzi zivuga ko mu minsi zimaze mu buhungiro zikomeje guhura n'ibibazo birimo kubura ibiribwa amazi meza kunyagirwa n'ibindi abdul nkiko wavuganye n'ijwi ry'amerika arifuza ko umutekano ugaruka bagataha iwabo kuko ubuzima mu nkambi bugoye twamusanze mu nzira ari kujya gushaka abana be atazi aho bagiye twaje ejo bundi ariko twaje basohoye twaje umubyutsa hariya ku gasizi niho yarari twe turaha mu ngambi twese bano bose twarahuze twe turaha ubwo turakambuye nukuja muno hepfo muvire niho batotoza amagombe kubera iriya bavaga iriya bari kurasagura uko babonye abantu bakagenderamo bo gupfa bagapfa iyo bageze muno muvire bagwanira bakura gufatamo goma kugira ngo mbega iyo umuntu ari muno muvire usanga muno batoteramo igombe hayi ubutumwa guverineri w'intara ya kivu ya ruguru letina general constant ndima yatanze ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri asabye abaturage kutagira ubwoba kuko ingabo z'igihugu zikomeje kwifata neza mu rugamba uyu yatanze icyizere kuri izo mpunzi azisaba kwihangana kuko igisubizo kidatinda kiri mu nzira ndabasabye kwitonda no gukomeza gukora akazi kanyu uko bisanzwe ndababyiza ukuri ko ingabo za leta zifashe neza mu rugamba mbere y'umwanzi aho ikibumba ariko mbasabye kuba maso ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri impunzi zirimo abagore n'abana zikomeje kugana igoma ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma mu burundi minisitiri w'ubutabera domine banyankimbona ari mu rugendo mu ntara zitandukanye z'igihugu aremeza ko abacamanza badindiza imanza kandi bakarya ruswa avuga ko bituma inzirakarengane nyinshi zisanga muri gereza nayirobi eloge wirikaneza muri no minsi umushikiranganji ajejwe ubutungane akagendera intara zitandukanye yumviriza ibibazo by'abitura za sentare imbere yo gutangura kugendera intara mu ndwi iheze yari yasohoye urwandiko rugenewe abakuru b'amasentare na za parake domine banyankimbona yababwiye ko biteye isoni ukuntu amabohero menshi abogabogamwo umurengera w'abanyororo kandi abenshi batari bakwiye kurungikwayo avuga ko ivyo bituma leta ihatakariza uburyo bwinshi bwo kugaburira abafungwa ukubaronsa imiti ukubunguruza n'ibindi aho yahereye mu mpanuka bushiye uburengero yaragaye cyane inyifato z'abacamanza bafata icyemezo cyo gufunga abantu bagirizwa ibyaha bito bito birimo amadeni kandi bo baretse bakaguma bidegenza maze bakishyura umwenda batari mu buroko kuri uyu wa kabiri n'uwa gatatu umupatoni ba nyankimbona ariko agendera intara za cibitoke na bubanza mu buraruko bushiye uburengero bw'uburundi ahura n'abategetsi kuva ku nzego z'ibanze kugeza ku rwego rw'intara abajejwe umutekano hamwe n'abo mu gisata cy'ubutungane aramutswa yemeza ko mu gihugu cyose abanyagihugu baruhishijwe n'ingendo mbi y'abacamanza yo kurya ibiturire no kudindiza imanza turabona twese yuko abenegihugu badatekanye mu bijyanye n'ubutungane barababaye bararushe urabona ko imitima yabo yababajwe n'iby'ubutungane abarenganywa barimwo gorete buzukuruze iyo bumvise aho umushikiranganji yagendeye basa n'ukwijuru ryugurutse kuri bo umugabo wiwe arafunzwe azira kuba yatsinze mu rubanza rw'itongo rwamuhuza na mukuru we maze yankira abacamanza kumurenganya igihe cyo kurushira mu ngiro nasohotse baba batwara ku gashopo barafunzwe kandi yarashyikirijwe n'icyo kibazo cyanzanye icyo bayatumya kugwa kandi umukenyezi wundi nawe avuga ko umubabaro uri mu kumwegura kubera wafashe akana kiwe k'agakobwa ku nguvu k'imyaka itanu yarekuwe akaba yirwa mu kindaga mu mezi abiri nagiye mbona bamurekuye yibereye muhira nje kubaza baca bambwira ngo bamurekuye kubera rwara ndavuga ati ntarwaye yashitse akobora ibigori none ndafise agahinda birirwa barigamba ngo ngo none ngo ntiyataye ngo sinataye kuvyerekeye umukenyezi abajeje intwaro ku rwego rw'ibanze baremeza ivyo ashikiriza uwo muntu arakomeye n'amafoto ariho siniko ndagiriza ngo mbeshe mvuge ngo umuntu aragwaye kandi naramwiboneye jewe naragenda mwibonera uwo munsi yarakobonye ibigori ahandi namubonye neza agiye kuvoma amazi ari kw'ikinga ndavyemanze ndaha umushikiranganji w'ubutungane avuga ko gusasira indavu kudahana ari bibi cyane mbere no kubabikora umurwayi yakoze icyaha aha impimba ko mwatwaye mu mpimba abandi ko mubatwara imboga hariyo ivuriro ko abandi bumvise ngo batwara kare mu mpimba hariyo ivuriro bavura abapfungwa barwaye ibyo bintu byumvira abantu z'abaforofe ku manza ni bibi bibagaho ni bibi bibagaho ikintu cyawe cyo cyo kudasasira indaba ni byore byore ni mbi kuko twayisasira indaba abana bacu abuzukuru bacu bazoba biyora sistematikema kuko bazoba babonye yuko atagihana ibiturire idindizwa ry'imanza n'izindi ngeso zituma amabohero abogaboga biriyamirizwa n'amashyirahamwe yigenga arimo akati ry'abakirisitu rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu jean claude ntibura umunsi ajejwe amategeko muri akati burundi turasaba ko bokwihutira kuburanisha imanza ko hari imanza zidindira zimara igihe kinini zitaburanishwa no gukurikiza ingingo z'ubutungane ku manza ziba zashoboye kuburanishwa kuko hariho ama- imanza ziburanishwa abanyororo bakarekurwa na za sentare ariko abayobozi b'amabohero bakaguma bapfunza abanyororo abacamanza nabo bogerageza guca imanza bisunze amategeko bagashyira hirya ibijyanye na politike kuko iby'amategeko nibyo barahiye byonyine ico kiri mu bintu bikuru bitumye amasi- amabohero yuzuye cyane uno munsi kuko abacamanza bahumiriza bakagendera ku mabwire y'abanyepolitike aba- bagafata abanyororo bakagumiza mu mu ma- mu mabohero babacira n'imanza ndende mu gihe ataco baba ariko barazira izi mpungenge ziremezwa n'umushikiranganji ba nyankimbona amenyesha ko amabohero ari mu incuro hafi ya majana abiri ku ijana y'abanyororo yobwijwe kwakira La population carcérale au occupation, dans l'occupation, presque 200 kuko akantu kose sunikira mu mubiri akantu kose sunikira ahandi sudotresiye ibintu by'ukuvumba ni ikintu exceptionnel nega wena preside ibitigiri bitangwa n'amashyirahamwe yo mu gisata c'amabohero hamwe n'ibiro bikuru bijejwe amabohero vyerekana ko mu mabohero cumi na rimwe y'uburundi habarizwa abanyororo barenga ibihumbi cumi na bibiri n'amajana indwi kandi hafise ubushobozi bwo kwakira abatarenga ibihumbi bine n'ijana na mirongo ine n'icenda inshuro zitari nke perezida evariste ndayishimiye yavuze ko atazihanganira abakora nabi mu gisata c'ubutungane yemeza ko kimunzwe n'ibiturire akajagari n'akarenganyo badashobora kwihanganira eroje urikaneza ijwi rya amerika
bakunze baradiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo so bararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibonagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda urubanza rw'umunyarwanda w'umunyemari feliciane kabuga rurakomeje irahe mu buhorandi ku rwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga urukiko rwumvise kuri uyu wa kabiri undi mutangabuhamya w'ubushinjacyaha wahamijwe n'inkiko z'u rwanda ibyaha bya jenoside aravuga ko kabuga yatanze imodoka zakoreshejwe mu gutwara abatutsi bajyanwaga kwicwa temistokle mutijima mu gihe byari biteganijwe ko kuri uyu wa kabiri ubwunganizi bwa kabuga bukomeza guhata ibibazo umutangabuhamya kabu zeru zeru icyenda uyu ntiyabonetse bitewe n'uko mu ijwi ry'umucamanza atari ameze neza ibyo byatumye hahabwa umwanya undi mutangabuhamya wahawe izina kabu zeru gatandatu gatandatu mu rwego rwo kumurindira umutekano uyu nawe kimwe na bagenzi be babiri baheruka yatangiye ubuhamya bwiyarusha muri tanzania hifashishijwe ikoranabuhanga rya videwo konferanse amashusho ye yarahishe ndetse n'ijwi rye ryahinduwe kabu zeru gatandatu gatandatu afite byinshi ahuriyeho na kabu zeru zeru icyenda kuko bombi ari abagororwa bakatiwe imyaka mirongo itatu nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside aba bombi kandi batawe muri yombi mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi nyuma yo guhunguka bavuye mu cyari zayire ndetse ibihano barimo gukora babikatiwe n'inkiko gacaca zo ku gisenyi mu rwego rw'ubujurire mu ncamake yasomwe n'umushinjacyaha kabu zeru gatandatu gatandatu yiyemerera ko yabanje kuba mu mutwe w'interahamwe w'ishyaka emerenide ryari ku butegetsi nyuma mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu aza kujya mu w'impuzamugambi w'ishyaka sederi imitwe yombi yari igizwe n'urubyiruko rw'intagondwa rwagize uruhare muri jenoside mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane akavuga ko abari bagize iyo mitwe yombi bagenderaga hamwe kandi bagakorana mu kwica umwanzi bahuriyeho ariwe mututsi uyu mutangabuhamya kandi avuga ko yumvaga cyane radiyo rtrm kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu mu buhamya bwe akavuga ko iyo radiyo yateshaga agaciro abatutsi ikanakangurira interahamwe n'impuzamugambi kubica akemeza ko ibiganiro by'iyo radiyo byagize uruhare mu myitwarire ye mu gihe cya jenoside no kuba yaritabiriye ibikorwa byo guhiga no kwica abatutsi ku bijyanye na radiyo muhabura ivugwa mu buhamya bwe bwanditse umutangabuhamya yabajijwe niba yarayumvaga asubiza ko yo yari radiyo y'umwanzi fpr atashoboraga kuyumva yewe n'abajyaga kuyumva byajyaga kubagiraho ingaruka kabu zeru gatandatu gatandatu avuga ko jenoside igitangira yafashije mu gikorwa cyo gupakurura intwaro gakondo kandi yabwiwe ko izo ntwaro zatanzwe na kabuga akemeza ko izo ntwaro zahawe interahamwe zazikoresheje mu kwica abatutsi hirya no hino mu cyari perefegitura ya gisenyi uyu mutangabuhamya w'ubushinjacyaha kandi avuga ko yanafashije mu gupakurura intwaro mu kigo cya gisirikare cya gisenyi zari zivanywe igoma aho naho interahamwe bari kumwe mu kigo cya gisirikare zikamubwira ko izo ntwaro zavanwe igoma na kabuga izo ngo zarimo gerenade imbunda za karashinikovu n'amasasu yazo mu buhamya bwe uyu mutangabuhamya yemeza ko yagize uruhare mu kwica abatutsi barimo abakuze abana n'ababikira bavanwaga mu macumbi yabo bakicirwa hiswe kuri komine ruje hafi y'irimbi rya gisenyi kabu zeru gatandatu gatandatu yabwiye urukiko ko feliciyani kabuga yatanze imodoka ebyiri zifashishwaga mu gutunda bajyanwaga aho kuri komine ruje kuhicirwa ubundi zigatwara imirambo y'ababaga bamaze kwicwa umunyamategeko francoise mate yabajije icyamubwiye ko izo modoka zatanzwe na kabuga asubiza ko yari umuntu wa hafi wa bernard munyagishari wari umukuru w'interahamwe muri perefegitura ya gisenyi akaba ari we wamubwiye uwatanze izo modoka mu guhatwa ibibazo umutangabuhamya kabu zeru gatandatu gatandatu yanyuzagamo agaterana amagambo n'umunyamategeko francoise mate wunganira kabuga amubwira ko atakabaye amubaza ibibazo afitiye ibisubizo mu nyandiko z'ubuhamya yatanze mbere umunyemari kabuga uyu munsi nabwo yagaragaraga mu rukiko akurikiye urubanza mu kagare k'abafite ubumuga iburanisha rya none ryasojwe ibibazo by'ubwunganizi bwa kabuga kuri kabu zeru gatandatu gatandatu bitarangiye umucamanza ayan bonomi yanzura ko bisubukurwa kuri uyu wa gatatu ndetse abuza umutangabuhamya kugira uwo aganira nawe ku buhamya azatanga muri uru rubanza nkibutsa ko umunyemari kabuga feliciyani akurikiranweho ibyaha bya jenoside guhamagarira abandi gukora jenoside ubwumvikane bugamije gukora jenoside gukora itoteza ku mpamvu za politiki ubwicanyi no kurimbura nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu ni ibyaha ariko wabura n'ahakana akavuga ko ari ibinyoma watigeze yanga abatutsi ahubwo yanakoranaga nabo mu bucuruzi bwe tukivuga ku butabera urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho sepeyi rurifuza guhana ibyaha bikorerwa abana batarageza ku myaka cumi n'umunani kuri uyu wa kabiri urwo rukiko rwakoresheje umwiherero uhuza amashyirahamwe yigenga aturuka mu bihugu bitandukanye cyane cyane ibiri mu ntambara lahe piyeri claver niyo nkuru sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepeyi yifuza guhana no guhaca ibyaha bikorerwa abana bihanwa niyo sentare iri lahe mu buholande mu nama y'umwiherero n'amashami mpuzamakungu akorera mu bihugu bikunze kubamo ibyaha bibangamiye abana umushikirizamanza mukuru wayo yatangaje ko iyo sentare yafashe ingamba zikomeye zo guhasha ivyo vyaha karimu kan yavuze ko ibyaha bikunze kubangamira abana batarashikana imyaka cumi n'umunani ari ubwicanyi kunyuruza abana kubaboreza igufa gukoresha abana mu ntambara haba mu gisirikare canke mu migwi igwana gufata abana b'abakobwa ku nguvu n'ibindi muri afurika yavuze ko ivyo vyaha vyibonekeje mu bihugu nka repubulika ya demokarasi ya kongo muri mali muri sudani muri centre afrika mu rwanda mu gihe c'ubunyabwoko yakorewe abatutsi muri mirongo icenda na kane n'ahandi avuga ko hari n'ahandi ibyo byaha bikorwa ariko ntibimenyekane ahamagarira amashami yigenga yaba ayakorana na sepeyi canke ayandi yigenga mu bihugu bitandukanye gukora amatohoza menshi kuri bene ivyo vyaha bibangamira agateka k'abana maze abavyagirizwa bakazoshengezwa imbere y'ubutungane ishirahamwe ryitaho ineza y'abana muri congo terre des enfants ryitavye uwo mwiherero ribona ko uwo mwiherero uje hageze kubera intambara iriko irabera mu buseruko bw'ico gihugu david aricama odabanga atwara iryo shirahamwe kuri mikoro y'ijwi rya amerika S'ils sont affectés, si vous voyez tout l'est de, de l'RDC, c'est vraiment un, un climat d'insécurité.
Ati twebwe iwacu na kamaramaza raba ingene abana babangamiwe n'intambara iri mu buseruko bwa Kongo umutekano muke n'intambara bituma abana bama mu ruhagarara bakubagugwa ubwicanyi buhitana abana benshi n'abagore kubafata ku nguvu n'ibindi birimwo nko guteshwa izabo umwanya wose ariko ubutungane bwo mu gihugu ntaco bukora umenga n'ubutegetsi ntibushaka kurwanya ivyo vyaha abenshi mbere bajanywe mu ntambara haba mu gisirikare ndetse no mu migwi igwana kandi ubumenga ni ibisanzwe nico gituma dusaba aya masentare mpuzamakungu kudufasha kuko twebwe twenyene ntaco twoshikako continuer, mais évidemment avec l'appui des, des instances internationales qui, sans eux, nous aussi, nous sommes limités.
no mu burundi ivyaha bibangamira abana birakogwa ishirahamwe onrct weton frere rigwanya urudandazwa rw'abantu rivuga ko uburenganzira bw'abana buhungabanywa cane cane n'abari bajejwe kubakingira umunyamategeko prime mbarubukeye atwara iryo shirahamwe kuri mikoro y'ijwi rya amerika ntiyitavye iyo nama twaganiriye mbere ku buhinga bw'ingurukanabumenyi avuye muri sentare i bujumbura kuburanira umwana agateka kiwe kahungabanijwe abana batari bake mu burundi barakunda guhura n'ibi byaha eh, byitwa gufatwa ku nguvu cyane cyane abana b'abigeme aha tuvuga kandi n'ibyaha byerekeye kunyagwa amatongo nk'abana b'imfuvyi eh, abana ba- batari bake mu burundi barakoreshwa ibikorwa byo biruhisha cyane cyane bikajanwa nko mu gihugu ca tanzania ca muri kongo gukoreshwa ibi bikorwa biruhisha nko kurima gusarura inki- nk'umwimbu uba wabonetse nki- nk'ivyamwa canke ibindi canke gukoreshwa mu bihu- mu bikorwa eh, vyo kwimba nk'ubutare n'ibindi n'ibindi byerekeye urudandazwa rw'abana bagakoreshwa ibyaha by'iterabwoba babanje kujanwa nko mu rudandazwa rw'abantu nk'ibyaha byo mu ntambara eh, ariko mu burundi tura- turi mu mahoro nta byaha byo mu ntambara bikorerwa abana eh, mugabo hariho ibindi bihugu byo muri afurika hafi usanga nk'abana bakoreshwa eh, ibikorwa bakaja mu by'igisirikare kandi bakiri abana amashirahamwe mpuzamakungu yitaho ineza y'abana yitavye uwo mwiherero w'iminsi ibiri harimo nka human rights watch amnesty international world vision save the children ibisata vya oni vyita agateka k'abana n'ayandi mashirahamwe akorera hagati mu bihugu bitandukanye ishirahamwe mpuzamakungu oni ndetse yemeye gufasha ishirahamwe ryigenga canke uwundi wese yokora amatohoza ku vyaha bikorerwa abana bishobora guhanwa n'amasentare akomeye nka sentare mpuzamakungu mpana vya sepegi canke izindi zihuza imiryango y'ibihugu bitandukanye pye clave niyo nkuru irahe ku bw'ijwi ry'amerika ahantu dusoreje aya makuru hamwe na nadia taha wamfashije kuyabagezaho nongere mbashimire kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi uwihamagariye inkuba aba yiteguye n'imvura mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo